turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu kuri mikoro ayi washington dc muzindukanye na diana ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini aze gukurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro duca tubasusurutsa biciye mu muziki musangwa ikaze nongere ndabahiga keye nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho mu rugwi ujeje gutunganya amatora warayutangaje urutonde ntabanduka rw'abakandida bazoja amatora mu kwezi kwindwi umenyeshamakuru eric bagiruwubusa yakurikiranye umenyeshamakuru eric bagiruwubusa yabikurikiranye uko byagaragaye ku rutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora yari yaratangaje ni narwo rubaye urutonde nakuka ku bashaka guhatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nk'uko yabigenje mu gutangaza urutonde rw'agateganyo komisiyo y'igihugu y'amatora ni nako yabigenje mu gutangaza urutonde nakuka madamu woda gasinzigwa ukuriye iyi komisiyo yarutangarije kuri televiziyo y'igihugu ku mwanya wa perezida wa repubulika komisiyo y'igihugu y'amatora yemeje abakandida bakurikira kagame paul watanzwe n'umuryango fpr inkotanyi habineza frank watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda mpayimana philippe umukandida wigenga ijwi rya amerika yagize umwanya wo kuganira n'abaturage batandukanye mu mujyi wa kigali twabaje uko biteguye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite uyu mwaka hafi ya bose twaganiriye abandi bakandida baziyamamaza na perezida kagame ntibabazi aya matora turayiteguye pe turayiteguye kuko tuzatora neza ijana ku ijana mudugudu wacu byo rwose twarabiroganyije tuzi ko tuzatora ijana ku ijana kuko turabyizeye urutonde rw'abakandida se uraruzi urutonde rw'abakandida abo nkunze kumva kuri radiyo uretse ko ntibuka amazina yabo ni babiri uretse ko amazina yabo ntayibuka mbese kandidatire zabo zemejwe rumva ari babiri nawe wa gatatu oya bahiganwa bagira gute ariko oya ntabwo zahiga paul kagame kuko baza baje kuduha icyo ariko baza baje kutumarira iki icyo barenza ku byo yaduhaye ni ikihe tuzatora usanzweho uyu muzehe perezida kagame kubera iki ari we muzatora
kubera ko yatuyoboye neza abandi bakandida se bashobora kuzahatana nawe hari icyo baziho ntacyo nta n'amazina yabo uzi ntabwo nyazi kutabamenya ni ukudakurikira amakuru ni ukubera iki ni ukudakurikira amakuru ese abakandida ku mwanya wa perezida waba ubazi muzehe nta n'umwe nzi pe foto baratara batubwira se nabiboneye uwo nzi ni perezida perezida nde
kagame paul zanamutora ndetse abandi bazabahatana nawe mu matora ntabyo uzi nta n'umwe nzi pe sindabamenye se nabwiboneye oya sindabamenye kereka wambwira frank habineza urarizi iryo zina oya sindizi mpayimana filipo urarizi nyanumva bamuvuga niwe ushize ariyamamaje urabibona ute uku guhigana kwabo urabikubona ute reka ni kagame paul hari ubundi buriya cyiza dukorera urabona ko twamwitesha koko undi se ngo akore abandi azabaha indi myanya iyindi myanya nk'iyihe iyo azabona bakwiye mwiteguye mute amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite tuyiteguye neza kuri cumi na gatanu haradutindiye haradutindiye yego tukayajyamo neza mbese abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu murabazi mama hari abandi dukeneye usibye kagame ni abandi mukeneye kumenya nta n'uwo nkeneye kwitaho rwose nkeneye no kumumenya ni uko utabashaka ni uko wumva batagushishikaje ni ukubera iki oya ntibanshishikaje abandi bakandida urabazi nabo nzi uwo nzi ni muzehe muzehe wacu ni umubyeyi ngewe niyo ndi kumuvuga njya mu mwuka kubera ibintu yadukoreye byaraturenze twe hari abashingira ku gihagararo cya perezida kagame bakakigereranya n'icy'abandi bakandida bagasanga bitari ngombwa gushora ingengo y'imari muri aya matora kuko bazi bizavamo ijwi rya amerika yagerageje gushaka abasesenguzi batandukanye ngo twumve icyo bavuga kuri iyi ngingo benshi ntibatwitabye kuri telefone zabo uwitabye telefone y'ijwi rya amerika yatwiseguyeho avuga ko adashobora gutanga isesengura rye ku cyo yise amatora adahari yavuze mu magambo ye ko amatora y'uyu mwaka abanyarwanda bayise ubukwe bityo ko abandi bakandida bari na perezida kagame basa no gushagara umugeni ugiye gushyingirwa ati ibyo ku rwego rwanjye umbabarire sinajya kubisesengura ahubwo washaka abandi bafite icyo bavuga kuri ubwo bukwe iyo biba ari amatora twagombye kuba tubiganiraho abakandida bemejwe ku rutonde ndakuka ku baziyamamariza gutegeka u rwanda ni nabo bagaragaye mu matora aheruka mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi perezida kagame yatsinze ku mpuzandengo iri hejuru ya mirongo cyenda n'umunani ku ijana amatora ya perezida wa repubulika y'umwaka ateganijwe ku itariki ya cumi na gatanu z'ukwezi gutaha eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa urakoze tukiri mu rwanda perezida wa repubulika paul kagame ejo yasheshe inama nshingamateka nk'uko itegeko nshingiro ry'ico gihugu ribitegekanya hagati y'iminsi mirongo itatu na mirongo itandatu imbere y'amatora y'inama nshingamateka nshasha umenyeshamakuru asumta kaboyi yaduteguriye inkuru ikurikira gusesa inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku mpamvu z'amatora biteganywa n'ingingo ya mirongo irindwi n'icyenda iri mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda aba badepite barangije manda yabo bari baragiyeho mu kwezi kwa cyenda umwaka wa bibiri na cumi n'umunani bagombaga kuba bararangije manda yabo umwaka ushize ariko bongerewe umwaka umwe kugira ngo amatora y'abadepite azabuzwe n'aya perezida wa repubulika ateganijwe mu kwezi gutaha kwa karindwi perezida kagame asesa inteko yagaragaje ko bishingiye ku mategeko atari uko bagawe gusesa inteko ntabwo bivuze kubagaya ni igihe tugezemo cy'intera yindi cy'ibindi bishya tugomba kujyamo ubwo ngira ngo abenshi muzagaruka niba atari mwese ariko uyu munsi byari ibyo kubashimira no kubabwira ngo nawe ubutaha inteko ishinga amategeko yasheshwe uyu munsi umuyobozi wayo mukabarisa donatile yavuze ko yabashije gutora amategeko agera kuri magana atatu mirongo icyenda n'abiri harimo itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda itegeko ry'umuryango ryavuzweho cyane ndetse n'amategeko arebana n'umusoro w'ubutaka umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko manda bashoje irangiye amategeko yose bari biyemeje atowe kandi atangajwe muri iyi manda umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yavuze ko abadepite bishimiye ko begereye abaturage basura ibikorwa by'iterambere navuga ibishya bitandukanye n'ibyakorwaga mbere hari ukujya kureba uko ibikorwa n'imishinga byagenewe ingengo y'imari tugakurikirana ko hakiri kare ko uburyo bishyirwa mu bikorwa kugira ngo ahari ibibazo bikosorwe hakiri kare amazi atararenga inkombe ku bijyanye no kwegera abaturage abadepite bakoze ingendo mu gihugu hose basura ibikorwa by'iterambere banaganira n'abaturage kuri gahunda zitandukanye za leta zigamije kubateza imbere kugira ngo bamenye uruhare bazigiramo ndetse n'uburyo zigera ku ntego mu bakurikiranira hafi politiki y'u rwanda baragaragaza ko iyi nteko icyuye igihe itahaye umwanya umuturage uko bikwiye david marisha ni umunyamakuru akaba arimo kwiga n'amasomo ajyanye na politiki uribuka nk'amategeko yakunze kuvugwa yasohotse yasohorwa na executive na guverinoma cyangwa se nyine n'inteko yayemeje ajyanye cyane cyane iby'imisoro mu minsi yatambutse hari ibibazo byakunze kuvugwa iyongera ry'ibiciro rya transport cyangwa se n'ibyo bijyanye no kwimura abantu haba hari ibiza haba hari iki guhinduka kw'amasaha y'akazi abantu batashimye bavuga bati ni gute igihugu gitera imbere cyatangira akazi kigatangira akazi hakeye amashuri hakeye ikindi kintu nk'ibyo ngibyo rero ubona ko inteko ntabwo yabaye cyane ijwi ry'umuturage bwite ahubwo ubona ko kenshi na kenshi aho kugira ngo igitsure cy'inteko kigaragare kuri executive cyangwa ku butegetsi bwite bwa leta ubona ko inteko yabanzaga gutegereza ngo yumve icyo abaturage bavuga uyu musesenguzi asanga hari ibigomba guhinduka kugira ngo abadepite bazaba mu nteko itaha bazabashe kugera ku nshingano yabo neza hashobora kuba hari ikintu kimeze nka taranzisiyo y'ibyo bita generasiyo ugasanga iyi nteko yiganjemo abari urubyiruko mu myaka mirongo itatu ishize bahanganye n'ibihe u rwanda runyuze mu myaka mirongo itatu noneho ugasanga bakoze ibyabo ariko hakeneye nanone indi generasiyo nakwita yo kunagura ibintu ijyanye n'ibihe tugezemo ubu hari ibibazo bijyanye n'ikoranabuhanga bano bantu benshi tujya ugasanga barashaje hakenewe inteko y'urubyiruko y'abakiri batoya ikindi navuga nihuta madamu asumuta ni uko ubona yuko abadepite n'uburyo batorwamo nabwo abatorwa ku malisiti uretse baba bitoresha ku giti cyabo unashinja umudepite ko hari ibibazo atitaho ntabwo wamurenganya ntaba yatoreye iwabo ikintu cy'uko abadepite batajyayo ngo biyamamaze bahirimbane bahiga imihigo yabo bwite uzanamuve uvuga utwo ko uyu nguyu nawe yatwemereye ariko ntacyo yatugejejeho umukuru w'igihugu yashimye abadepite barangije manda agaragaza ko hari bamwe bashobora kuzagaragara muri manda nshya gusa ukurikije urutonde rwatanzwe n'imitwe ya politiki inyuranye usanga benshi mu bari barangije manda ebyiri no kuzamura bataragaragaye ku rutonde rushya rw'abadepite bazahatana mu matora ari imbere muri bo n'uwayoboraga inteko ishinga amategeko madamu donatira mukabarisa ntagaragara ku rutonde rushya rw'abadepite b'ishyaka rya pr akomokamo gusesa inteko ishinga amategeko byahuranye no kurahiza abayobozi bashya baherutse gushyirwa muri guverinoma asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ejo ry'amerika tubandanirize mu burundi aho ikibazo c'ibitoro kiriko gitera ingaruka mbi ku nzego zitandukanye na cane cane muri bantaho nikora bamwe mu bikorera utwabo bavuga ko basa n'abahagaritse imirimo basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo igitoro gisubire kuboneka ejo ry'amerika yabateguye ino nkuru yifashije abakunzi bayo muyisomerwa na Thierry Ndayishimiye akorera i Kigali mu Rwanda kuva mu ndwi heze kuronka imodokari zunguruza abantu zibakura mu makaritiye zikabatwara mu gisagara canke zikibakuramwo basubira mu mihana yabo mu makaritiye ni umuzi w'ibuye aha naho isoko ryacu ryaciye mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura mu ikaritsiye y'icenda mu ngagara aho bita kwa komine haboneka umurundano w'abantu cane cane mu masaha y'imbere ya saa sita z'umurango barindiriye ikirunguruza hari abagira amahirwe bakaronka imodokari zisanzwe zikabarihisha amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu hamwe n'ibihumbi bitanu umwe wese arihisha uko ashatse ntawe umenya icyo yisunze hari n'igihe batombora hagaca ikamyo ariyo batazira harusakumba kuko itwara benshi kandi igasaba amafaranga igihumbi ku muntu umwe umwe iyo nayo kuyurira si uwo ari we wese ku bakenyezi n'abariko barakura ntibiborohera hari abo biba ngombwa ko babaterura abadafise amagara baca bataha bagaheba iyo bari baroye abandi nabo bahaha amaguru isoko ryacu ryafatanije urugendo nabo riraba uko bahatambuka benshi batambuka mu buryo bugaragara ko bafashe umwanzuro wo gushika iyo baja n'amaguru kuko atavyizigiro bafise vyo kuronka imodoka ihava ibunguruza hari n'abahitamwo kugenda bararirimba kugira ngo bitere intege bagira bati itike yacu dukubitamo indirimbo y'imana babanje kuva mu buterere babanje kuva mu buterere kirasatsi hatugiye bwiye nubwo hari abibaza ko baborewe aba basore bavuga ko imana ari ibashoboza kugenda urwo rugendo rwo kuva muri zone ya buterere bagashika mu gisagara n'amaguru twamaramaye kwa ariko turaririmira umwami wacu twabandanye ariko twiriribanye kwa twese niyo tugiye kandi ko atari we ntitwokwifana nk'ahari hose ngo dushobore kuwukino tutari kumwe n'uwo mwami wacu akaririmbo rero kagaterana nyine washimitse uku kugenda n'amaguru ku kubura imodoka zibunguruza hari abavuga ko bibononera akazi kabo ka minsi yose jisirani nishimwe ni umwigeme yiyungunganya mu gusokoza imishatsi y'abakenyezi isoko ryacu ryamusanze aho akorera mu gisagara ca bujumbura ari hakiyashika avuye muri karitsiye ya cibitoke gishika abaje gusaba ivyo tubakorera ntibaryoherewe n'ukungene ducerewe kubera ko ico kibazo co kwiyunguruza catugoye turabahomba nyene kubera umwanya abarindira avuga ati no ifoko ngenda kuronderera service ahandi
aha ni kubarabara rya mutakura aho abakenyezi bakora urudandazwa ruto ruto rw'ivyamwa vy'amavoka imihwi imicungwe n'ubundi bwoko bw'ivyamwa banze kutume neza bavuga ko gushikira ibyo vyamwa hari ikibazo gikomeye kubera ubukene bw'igitoro ni kuri iki gitoro kiraduteye ingaruka mbi ivyashara ntavyo tukironka raba ku marigara hose hasigaye hagaragara nkuba ari umuntu uje ari ku mifuka kwa gatanu zahiriye mu kayanza imifuka icenda e muri iki gihe rero biragoye ca tubura ukuntu tugaburira abana kurangura ni kuri ntivyorosha n'umunsi urarangura mbwahageze kubizana ni ngorane ubwiza uracafata umukarani aguca amahera reza
hari abavuga ko basa n'abahagaritse akazi muri ibi bihe by'ubukene bw'igitoro uyu ni umwe mu bafundi b'amamodokari bo mu gisagara ca bujumbura atashimye kwivuga kuri mikoro y'isoko ryacu mu bisanzwe izi ngaruka z'igitoro twebwe abafundi zidukorako cyane gusumba abandi bose nk'ubu uye twebwe ata bitoro bihari no gukoresha ntawukoresha ni nk'uko natwe ubuzima buba buhagatse muri make uye turicaye kiramutse kibonetse natwe tukazosura tugakora niko ubuzima butegereza kuba bugenda muri iki gihe kubera ko leta yafashe ingingo yo kubuza amamodokari kurindirira igitoro ku masitasiyo kuko zitanga ishusho mbi y'igihugu hari abanyagihugu badashima gutanga amajwi yabo canke kwivuga amazina kugira ngo nabo ntibagirizwe gucafuza igihugu uyu mukenyezi yahuye n'isoko ryacu mw'ibarabara yidoga avuga ko yahora agaburira umuryango muyo yungutse mu rudandazwa ariko ubu yikora ku mutahe tumudandaza mfunu nisamo mu alimentation ibintu vy'ifarini kandi n'ifarini yaduze kubera igitoro muga nk'ubu maze indwi yose ntakora kubera imodokari yanje irahagaze mfise abakozi uriko urakoresha hanyuma kurarya uriko urumva abana bariko bariga bararya ntakoze hari ababona ko ikina ry'igitoro riza ryunyura ingorane zimwe zimwe zari mu gihugu uyu mukenyezi abona ko abana bo mw'ibarabara bashobora kwiyongera kubera ubukene bugiye kongerekana mu miryango isanzwe ibayabaye abandi buca bagenda kubera ntazorara ubusa kabiri gatatu hama ngo aje kwishura zoshaja mwibarabara umva ko hari ikibazo kitoroshe ibi byose ni ingaruka mbi iterwa n'igitoro igitoro kitariko kiraboneka hagati aho abategetsi b'igihugu ho bavuga ko ikibazo c'igitoro kizohera ari uko habonetse iby'igihugu kidandaza hanze yaco mu mafaranga y'agaciro aho umuntu aribaza niba leta yarabuze ibyo bidandazwa byo kwinjiza amafaranga y'agaciro canke nimba ize yaratanguye kubicuruza ikaba irindiriye kwagwira muracumviriza ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro vyacu tubibandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara turi kumwe na mugenzi wacu geoffrey mutagoma iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara u rwanda rurashinja ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr kurubeshyera ko rufata nabi impunzi n'abimukira bahungira cyangwa boherezwa mu rwanda gusaba ubuhungiro ibyo bikubiye mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda byasohoye mu ijoro ryo kuwa kabiri w'icyumweru dusoza mugenzi wacu diane ninazwe aratubwira ibivugwa muri iryo tangazo kwa mbere w'inundwi igisata ca onu cita impunzi ku isi cari cabwiye sentare nkuru y'ubwongereza ko gifise ivyemezo vy'uko muri uno mwaka u rwanda rwabangamiye abimukira barimwo abo rcr ivuga ko u rwanda rwasubije mu bihugu kandi bashobora kugirirwa nabi ababuranira ishami rya onu ryitaho impunzi ku isi rcr ku wa mbere babwiye kandi sentare nkuru y'ubwongereza ko ivyemezo vy'abimukira indwi u rwanda rwoba rwarirukanye mu mwaka uheze rcr yemeza ko ifise byari bikwiye gutuma ubwongereza buheba umugambi wabwo wo kurungika bamwe mu bimukira mu rwanda kuko kubarungika mu rwanda ku bwa acr bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u rwanda narwo rubarungitse mu bihugu bibakorera amabi arimo kwicwa no kuborezwa igufa itangazo leta y'u rwanda yasohoye biciye mu biro by'umuvugizi waryo rigira riti rcr irabesha iryo shirahamwe ku ruhande rumwe rishikiriza ivyagirije vyuzuye ibinyoma amasentare y'ubwongereza ku rundi ruhande rikabandanya gukorana natwe mu mugambi wo kuzana mu rwanda rutekanye abimukira bo muri afurika barimwo abo muri libiya ibiro bivugira leta y'u rwanda bibandanya kuvuga ko ico batahuye ari uko mu bimukira hcr ivuga ko u rwanda rwirukanye harimwo umugabo ibirwa vya seychelles vyimye ubuhungiro mu nyuma hcr muri afurika y'epfo ubwayo ikaza gufata ingingo ko akwiye guhabwa ubuhungiro mu gihugu c'u rwanda muri iryo tangazo leta y'u rwanda icibandanya igira iti hcr nigeze itugisha inama imbere yo gufata ino ngingo nta biganiro na bimwe vyigeze biduha guhuza nayo kuri ino dosiye u rwanda nta makuru arenzaho rwavuze ku vyerekeye uwo mugabo ibirwa vya seychelles vyoba vyarimye ubuhungiro kuri uno murongo nyene u rwanda ruca rubandanya gusigura ko aka ari akarorero kamwe muri twinshi ico gihugu gifata nk'amaremantanya yuzuye ibinyoma gikorerwa na HCR ibindi vyagirije u Rwanda rwita ibinyoma rwagarutse ko mu itangazo ryago ni vyerekeye umurwi w'abarundi HCR ivuga ko ico gihugu cimye ubuhungiro u Rwanda rukavuga ko abarundi HCR ivuga yuko rwimye ubuhungiro batigeze babusaba ahubwo barenze ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka muri ico gihugu u Rwanda ruti ibi ni nko kwiha amenyo y'abatwenzi kuko hari ibihumbi n'ibihumbi by'abarundi u Rwanda rwahaye ubuhungiro kandi baratekaniwe ijwi rya Amerika ntitwashoboye kuronka abavugizi ba leta y'u Rwanda kugira ngo tubasabe umuco utomora umurwi w'abarundi bavugwa muri ino nkuru n'ayamaherezo ya wa mugabo twari tubabwiye yoba yarimwe ubuhungiro muri Seychelles ikindi u Rwanda rugaruka ko mu itangazo ryago n'abantu baza mu Rwanda bafise uburenganzira bwo kuba mu bindi bihugu ariko badafise impusha zibemerera kuza ku butaka bw'u Rwanda nka ba mukerarugendo ntibanasabe kandi ubuhungiro u Rwanda aha rukavuga ko iyo aba bantu nk'aba basubijwe inyuma bidakwiye kwitwa refoulement imvugo RCR yakoresheje mu gutanga ingero z'abimukira birukanywe kuri ino ngingo u Rwanda rugaca rwisigura rushimangira ruti turabisubiyemwo utusi uturorero dukwiye gushigwa mu murwi wo kwirukana impunzi twabivuze akatari gake u Rwanda ntitwirukana abarondera ubuhungiro u Rwanda rusozera itangazo ryago ruvuga ko ishami rya ONU ryitaho impunzi ku isi HCR ryigenza nk'iririko ritesha agaciro umutekano wago mu butungane bw'ubwongereza ibi u rwanda ruvuga ko rutabitahura kuko hari amasezerano yamaze gusinywa yemeza ko bamwe mu bahunga intambara bashobora kuzihungira mu rwanda nk'igihugu gitekanye bagenzi bacu bakorera itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters bavuga ko barondeye RCR mu Rwanda kugira ngo itange umuco ariko yashimye kutagira ico ivuze hagati aho sentare nkuru y'ubwongereza isa nk'iyafashe nka nkama ibimenyetso yahawe na RCR ku munsi wa mbere iyo sentare yasavye igisata ca ONU citaho impunzi ku isi RCR gutanga ibindi bimenyetso vyo guha ubutungane bitarenze igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani uku kwezi kwa gatandatu HCR tukibutsa kandi ko yatanze ibimenyetso by'ibanze ku munsi wa mbere aho yari yahawe umwanya wo kugira icyo ivuga imbere ya sentare nkuru y'ubwongereza ku masezerano yo kurungika bamwe mu bimukira b'ico gihugu mu Rwanda tujye muri Tanzania mu gihe hasigaye amezi make kugira ngo leta ya Tanzania ishyire mu bikorwa gahunda yayo yo kwirukana impunzi z'abarundi zose ziri ku butaka bw'icyo gihugu harimo n'abadashaka gutahuka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu aho muri Tanzania iravuga ko igiye gutangiza iperereza n'ibiganiro ku barundi batifuza gutaha james joven nibyo atubwira iyo ngingo ije nyuma y'urwamo rwinshi rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi asaba leta ya tanzania kudashyira mu ngiro umugambi wo kwirukana impunzi z'abarundi umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya tanzania hamadi masauni niwe yashikirije iyo ngingo mu nama yabereye mu ntara ya kigoma kuri uyu wa kane ni inama yahuje abategetsi ba leta ya tanzania haseri n'andi mashyirahamwe yita ku mpunzi mu nkambi za nduta na nyarugusu umushikiranganji hamadi masauni ashimangira ko amatohoza akomeye no kumviriza ibibazo ku muntu umwe umwe bizokorwa ku mpunzi zose zizoba zisigaye mu nkambi hisunzwe amategeko agenga impunzi n'ay'igihugu nyuma yo gutahukana impunzi zose zidashaka gusobanura neza impamvu zikomeye zatumye bahunga sisi kama serikali wajibu wetu kuendelea kuwaelimisha wakimbizi kuhusu umuhimu wa kurejea nyumbani katika kuleta maendeleo twebwe nka leta ya tanzania ni ngombwa ko tubandanya guhimiriza impunzi gutaha kujya kubaka igihugu cyabo bikiriye mu nama nyabutatu yabaye mu mwaka uheze twasanze igihugu cy'u Burundi gitekanye ku bw'ibyo impamvu zatumye bahunga zaraheze gutyo leta ya tanzania itegekanya gukora amatohoza y'impamvu zatumye bahunga nitwasanga zidakomeye tuzobatahukana bose kuwahoji ndugu zetu wakimbizi kutoka Burundi kwa nini wanasita kurejea nyumbani na kupima sababu watakazotoa kama zinawapa sifa ya kuendelea kuwa wakimbizi na kisha kufanya maamuzi sahihi kama nchi.
Ikindi umushikiranganji Masauni ashimangira yuko ikiringo cyo gutahukana ku bushake impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kizorangira mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo. Leta y'u Burundi iya Tanzania na ASER bavyemeranye mu nama nyabutatu yabaye mu mpera z'umwaka uheze serikali ya Tanzania hatuoni sababu yoyote ya kuongeza muda wa uhamasishaji kama ambavyo tulipanga na kukubaliana.
twebwe nka leta ya tanzania dusanga ata mpamvu dufise yo kongera ikiringo co guhibiriza impunzi gutaha ku bushake ico gikorwa ntikizorenga uyu mwaka nyuma yo kubatahukana ku nguvu nk'uko twabipanze mu nama nyabutatu izi ngingo turiko turafata ntimuzibone nk'uko twanka abarundi siko biri gusa tuzabikora twisunze amategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu agenga impunzi sana. Aidha, utekelezaji wa maazimio yetu leo itazingatia sheria za ndani, sheria za kikanda na sheria za kimataifa ili kuhakikisha kuwa ndugu zetu wanapata suluhisho la kudumu kwa usalama na kwa heshima.
gusa minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi za nduta na nyarugusu zihamagarira leta ya tanzaniya gukurikiza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi leta ya tanzaniya ni ukuri turayisaba itwu- nk'uko yatwakiriye itwumvirize amaborogo yacu itwumvirize ivyacu ukuntu bimeze ubuzima bwacu nk'uko ari umuvyeyi kuko umuvyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mugwa neza ingorane zose ashobora kubako bashobore kuyante kuzibona none mwumva nk'uko yatwa- nk'uko batwakiriye badukunda nibadukunda ubuzima bwacu batugwanire nk'uko babisavye wako- vy'uko vy'uko botugwanira mudufashe mudufashe kabisa murabe ukuntu mwo twihweza ikintu ikibazo cacu kije mu ngero kuko mu burundi ntitugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza ibyo kandi byasabwe n'ubusanzwe n'andi mashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ku bushake watanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi leta ya tanzaniya iri mu migambi yo gutahukana impunzi zose zisigaye mu nkambi za ndutana nyarugusu yumvikanisha ko amahoro yagarutse mu burundi kuva mu gihugu cya tanzaniya james jovini ku bwijwi ry'amerika inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri aya manywa n'aha tuyasoreje mbashimiye mwese ko mwabanye natwe mbararikira gukurikira ibiganiro byacu biri imbere duhereye ku kiganiro muri sanga mu kanya saa kumi z'i kigali n'i bujumbura kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
urakozwa na nyabarongo ayiwe nyabarongo umugezi utemba uramba mihorere none uramba mihorere none uramba mihorere none uramba mihorere none sinarinze uko inzara iryana nabibwiwe na nyina wundi narabwiriwe ndaburara mu gitondo ndabusubira nizirikaga ijwi rya amerika ni no ngaha duce dusozerera amakuru yacu n'ibiganiro vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro mwari kumwe na diana nininahazwe nadia taha yari muhinga bw'ivyuma edi rwema nawe yaraduhagarikiye ekipi ya kino gitondo tubifurije umunsi mwiza ahanje diana nininahazwe turaza gusubira mu masaha ari imbere amakuru ngiye kubategura y'igihe c'isaha cumi na zibiri ariko rero sindabasize mwenyene ndabasigaranye ikiganiro c'umuziki